آه، بسم الله الرحمن الرحيم رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم كتابك إنك جدأمه كتاب الفضائل كيس جره baaba dhibba lamaa fi kudhanii afuraffarra jirra baabu fadli qiyaami laylati lqadri wa bayaani arjaa layaaliiha baaba jetturra jirra baabu fadli baaba darajaa qiyaami dhaabbatuun qabuu keeysatti kaayamtu'u laylati ilqadri halkan alqadri darajaa qabdu sani halkan darajaa qabdu san dhaabbatuuni tarabbiin isii darajaa itti godhe san dhaabbatuuni sadarkaa isiin qabduu keeysatti kaayamtuya wabayaani ammas ifa baasuu keeysatti kaayamtu arjaa irra kajeelamtu layaaliihaa halkanoowwan ramadaanaa keeysa wabayaani ifa baasuu arja irra kajeelamtu layaaliihaa halkanoowwan ramadaanaa keeysa kam keeysatti leeylatulqadri irra kajeelamti jettee baaba ifa namaa baaftuya qaala allahu tacaalaa rabbiin ol aanaan jedhe qur'aana keeysatti innaa anzalnaahu fi laylati ilqadri nutiin kun anzalnaahu qur'aana kana buufnee jirra jedha rabbalaalamiin qur'aana kana buufne fi laylati ilqadri halkan sadarkaa qabdu keeysatti buufne بإنزاله فيها جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا أكجدني هل كان ليلة القدر كيسة قرآن شفاي ربي بوسه لوح المحفوظ را بيت العزة ربي بوسه بيت العزة بيت العزة mana samii keeysa jiru tokkotti rabbiin achitti buuse achirraa duuba hasaba dachii keeysatti rakkoon argamtu rabbi amata digdamii sadi keeysatti xumure awwala looxil maxfuuzirra halkan leeylatul qadrii keeysatti gadi buuse beytul cuzza kanatti gadi buuse eegas beytul cuzza kanarraa suuta suutan amata digdamii sadi keeysatti bu'ee xumurame waqaala tacaalaa rabbi akki jedhu innaa anzalnaahu nu qur'aana kana buufnetiin jirra fi laylatin mubaaraka halkani barakeeffamtuu taate keeysatti buufne jedha rab halkan barakeeffamtuu ka barakaa heddummaattu keeysatti qur'aana san halkan san keeysatti buufnee jedhe rabbiin nu haasayeya duuba isiin halkan barakeeffamtuun sun halkan leeylatul qadriiti isiin leeylatul qadri khayrun min alfi shahr ta rabbiin jedheen san halkan leeylatul qadrii suni irra caalti isiini min alfi kuma shahrin ji'a ibaadaa kuma ji'aa godhan irra caalti iseeni tuuba ajaa'iba jechuu halkan akkasii san keeysa rabbal aalamiin ni buuseya imaamni albaaniin hadiisa inni magaazii keeysatti da'iifa jedheentu jira aayaanni tuni wagga rasuulli keenna dubbate gurbaa tokko banii israa'iilirraa ka dubbate labisa silaaha ka inni uffate waraana fi karaa rabbii keeysatti jira alfa shahri nama karaa rabbii keeysatti kuma waggaa qabsaayetu jira banii israa'el irraa kuma waggaa katakkaa kuma waggaa kana qabsoo ufii lafan kaayintu jira jennaani facajiba ashaabuhu sahaabaan rasuulaa ni dinqan min zaalika dubbii tanarra wataqaasarat ilayhim acmaaluhum akki jedhan namni banii israa'il waggaa kuma takka ka karaa rabbii keeysatti qabsaaye suni ajaa'iba duuba isaan zamana dheeraa kana karaa rabbii keeysatti qabsaawanii nu ammoo umriin keenna diqqaa kana sawaaba banii israa'iliif keenna duuba gara gara jedhanii dalagaa ifii diqqeeysan فأعطوا ليلة هي خير من مدة ذلك الغازي توبة هل كنت كتئر جالتو تاتي يرو كما وقعا سنر تجالتو رب أمة محمدي كين لا كما وقعا تإنك أبساي سني إسن هل كان تكو إبادة هل كان تكو إر إسني دبرا جتشوف آيان نتون أكنت بوت جدني garuu imaamni albaaniin daciifaa jedheeni wal'asahu dubbiin irra cima annaha min khasaa'isi haadhihi lumma leeylatul qadri ummata nabi muhammaddu qaba malee ummanni biroon qaban jechuu tanatu wayyoo qabaaya وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام نمن دابه ليله القدر halkan sadarkaa qabdu san isa qunnamee namni rabbiin isa qunnamee dhaabbate jechuun ka ibaadan jiraachise qaama jechuun ahyaa bilcibaada dhaabbatee ka ibaadan jiraachise leylata alqadri halkan darajaa qabdu san iimaanan mu'minan haala rabbii fi dhugoomsaa taheen haala rabbi dhugoomsaa taheen namni dhaabbate ka iimaana qabu wa ixtisaaban haala dhaabbata kanallee rabbi irratti herregataa taheen galata rabbi biraa argadha jedhee namni dhaabbate غفر له نما سنيف ما ارتئتو قدما ما تقدم وان اني دبر سر من ذنبه بل ليس اسرا وان اني دبر سر ما ارتئتو اساف قدما جد رسول الله halkan leeylatul qadri yoo dhaabbatte iimaana rabbi dhugo'omsa'a dhaabbata halkan sanii rabbi irratti herrega ta'a sawaaba rabbi irraa argadha jecha tiliin achi dura dalaga'aa turan marruu rabbi namaa araaramaaya maraayyu rabbal aalamiinni namaaf araaramaa man qaama ramadaan jecha illeen ni jira ramadaana namni dhaabate illeen tuuba halkan leeylatul qadrii dhaabatuuf ramadaana dhaabbatulleeni waan achi duraa maraa rabbiin sababaa iseetiin namarraa maara jechuu hadiisichi nuu kenna hadiisa sahiiha isa bareeda muttafaqun alayhi hadiisichi وعن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر isaa fi abbaa isarrallee odeeffame hadeesichi rabbi irraa haa jaalatuuti anna rijaalan dhiirowwan takka rijaal dhiirowwan takka min ashaabi النبي صلى الله عليه وسلم صحابدوت رسول الراكتهنية إساني uruu garsiifamanii jiran leeylata alqadri halkan darajaa qabdu tana garsiifamanii fil manaami hirriiba keeysatti garsiifamaniya halkan darajaa qabdu halkan leeylatu lqadrii sahaabdonni dhiirti hedduun hirriiba keeysatti garsiifaman manaaman fi sabci duuba torban al'aakhiri boodaata ramadaanaa jechuudhaan garsiifaman torban fi sabil awaakhiri torban maayyi aakhiru sabi min ashahri duuba torban maayyiita ramadaanaa keeysa jirtii jechuun garsiifaman akkana jechuun akkan biyyan torban maayyii keeysatti garsiifaman jechuuni isiin torban maayii ramadaana irraa bultiin torba ka hafte leeylatul qadri achi keeysa jirtii jechaa kan agarsiifaman amma المراد بها التي أولها الليلة الثاني وعشرين وآخرها ليلة الثامن وعشرين jedhan torba maayii jechuuni tureen isii halkan digdamii lama irraa kaatee halkan digdamii lama digdamii sadii digdamii afur digdamii shan digdamii jaha digdamii torba digdamii saddeet irra haganuma jechuu halkan digdamii lamaa fi halkan digdamii saddeetii idduu halkan jirtu tana keeysatti leeylatul qadri hagana keeysa jirtii jechuu kana hirriba keeysatti namni hedduun garsiifame manaaman kana argayya duuba yoo kana argan rasuulatti dhufanii himan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم rasuulli jara kana cufaanuu ni jedhe ara ni arga yookaan ni yaada ru'yaa kun manaama teeysan tana qad tawaaxa'at dhugaa tawalgalte tahutti yaadaa jedheen tawaafaqat tawalqunnamte tawalgalte tahutti yaadaa maal keeysatti في السبع الأواخر torban maayii keeysatti tawalgalte tahutti yaada'aniin kun yookaan araanii arga ru'yaa kun manaama teeysan tan qad tawaaxat ka wal galte ka wal qunnamte fi sabi'i alawaakiri torban maayii keeysatti ka wal qunnamte tahutti arga faman kaana namni tahe duuba mutaharriiha halkan leeylatulqadrii kana namni barbaadaa tahe ibaadaa godhe isii barbaadadha namni jedhee barbaadaa tahe falyataharraha isiisan haa barbaadatuuti fi sabiil awaakhir bultii torban maayii keeysatti barbaadadhaa jedhe galgala digdamii lamaatiif galgala digdamii saddeetii iddutti barbaadadhaa jedhe rasuulilaa riwaa biraa keeysatti man kaana multamasaha man kaana multamasaha namni ka isii barbaadu tahe falyaltamisha isii san haa barbaadu fi lcashri alawaakhiri kurnya maay'ii keeysatti hadiis akkana jedhu jira kurnya maay'ii kurnyan maay'ii yoo jedhu kurnyan maay'ii keeysafuu bultii torban tana keessa jirti digdamii lamaa fi digdamii saddeet idduu halkan jirtu tana keessa jirtiya riwaa biraa keeysatti fa in ducifa ahadukum yoo tokkoon keeysan qaamni isaa laafee fayyaa dhabe ow cajaza takki yoo dadhabe falaa yaglibanna akka inni in injifatamne dhaabbaturra calaa sabi'i ilbawaaqii torban hafte keeysatti ramadaana irraa yoo guyyaan torba hafe torban hafte san keessa jajjabaadha akka taatan taha waan biraa dhaabbata yoo dadhabdan torbii san akkan dadhabne jedhee hadiisa nuu dhufe jiraaya duuba akkasitti torban maay'ii jechuu halkan torban maay'ii san keeysatti jajjabdu kurnya maay'ii keeysa fuu torban keeysa jirtii jechuu irratti nu qajeelchaaya torban maay'ii kee kurnya maay'ii keeysa fuu torban keeysa fuu halkan digdamii torba irra kajeelamtii hadiifni nuu dhufaaya متفق عليه وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول تهجت آيون عائشان يجاور كأولوم كأولوم تهي أكنا جتشوني كاعتكافة أتهي جتشو يجاور كاعتكافة أتهي في العشر الأواخر kurnya maay'ii keeysatti min ramadaana ramadaan irraa ka taate sani ictikaafa ka taa'u taheya ictikaafa taa yujaawiru jechuuni ka inni olloomu tahe jechuun ka ictikaafa taa'u tahee fi lcashri alawaakhir kurnya maay'ii keeysatti min ramadaana ramadaana irraa kurnyan sunuu ka taate awwalli galgala digdamii tokkooti akirri haga soddomattuu yookaan haga digdamii sagalittuu deemaaya masjida keessa ta'a wayaquulu ni jedha rasuulli taharraw barbaada barbaada leeylata alqadri halkan darajaa qabdu tana barbaaddadha في الوتر في العشر الأواخر في العشر كرنيان الأواخر بودا كيست من رمضان كرنيان بودا سلوباتي رمضان الراكتات كيست بربادت أجل يا رسول مسجد قال كرنيان ما إيتنا كيست بربادت توبة أكست Hunyaan maay'ii keeysatti rasuulli barbaada isirraa masjidatti gala. Ibaadaan halkan kurnyaan tana cufaa jiraachisaa bulaan rafu. Tanaafi halkan halkan jabdu ugaa akka nama jalan tarre yoo masjidatti galanii marxifatanii ibaadaa godhatanii eeggatanii dhima qunnaman jechuudha. Muttafaqun alayhi. Waanahaa. رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول نجري تحروا بربادا ليلة القدر هل كان صدركا قبض سم بربادا بربادا تمرأة جتو التحري على قصد والاجتهاد في الطلب ججبات بربادا سي كيست تحروا بربادا ليلة القدر هل كان درجا قبض في الوتر qarii keeysatti barbaada filwitri halkan qarii keeysatti barbaada min alcashri alawaakhir halkan qarii sunuu kurnyan maayyiirraa ka tahani kurnyan sunuu min ramadaanirraa ka tahani halkan qarii keeysatti barbaadaa jedhe nabi muhammad kurnyan maayyii keeysa jirti kurnyan maayyii keeysa fuu torban maayyii keeysa jirti torban maayyii keeysa fuu halkan witrii keessa jirti digdamii tokko digdamii sadi digdamii shan digdamii torba digdamii sagal halkan akkanaa keeysatti argamti jabaadha jedhee rasuulli himeya waa takka illee hin dhoksine nabi muhammad akkanatti akka halkan sun nama jalaa kunne hime lafa addeeysee nuu kaa'i rasuulli keenna salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi rawaahu lbukaarii وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر رسول كنته إذا دخل وقوسين العشر كرنيان الأواخر بودا إذا دخل وقسين العشر كرنيان الأواخر بودا يوسينا من رمضان كرنيان بوتا سنو كباتي رمضان الراتهن سيو سينا أحيا كجراتش tahe alleyla halkan kurnyan san cufaani jiraachisaa jette ayyoon aishaan الليلة طابتان بأنواع العبادات من الصلاة والذكر والفكر rabbi zakkaruun rabbi salaatuun tafakkura rabbii godhuun akkanatti jiraachisa rasuulli keenna salawaatu rabbi wasalaamuhu halkan san cufaayyuu ni jiraachisaa wa'ayqada ka dammaqsu tahe ammas ahlahu warra isallee ni dammaqsaaya dammaqsuuni إذا بقي من رمضان عشرة أيام يوباتي رمضان الرابلتين قرآن قفتي همته rasuulli keenna lam yakun yadau ahadan min ahlihi tokkoo namaan dhiisu warra isarra yuxiiqul qiyaama nama dhaabbatuu dandayu illaa aqaamahu yoo dhaabe malee hin dhiisu faamilii isaa keeysaa nama ol ka'ee dhaabbatuu dandayu tokkollee rasuulli hin dhiisu wajadda ni jajjabaata xaa'a rabbitti rasuulli bazala juhdahu wa xaaqatahu ni jajjabaata waan jajjabeenna qabu mara xaa'a rabbii ofirraa geessutti jajjabaata washadda ni jabeeffata almizara marxoo isas ni jabeeffata rasuulliya marxoo isaa jabeeffata jechuun dubartoota isallee irraa fagaataaya yookaan shadda mi'zarahu jechuun ibaadaf marxifatallee jedhan ibaadaf akka malee jajjabaate washadda ni jajjabaata wajadda ni jajjabaata xaa'a rabbitti washadda ni jabeeffata almiizana marxoo isallee jabeeffatee ibaadatti marxifatamu dhihidhataaya yookaan tubartiirraa fagaata hinaayallee jedhan muttafaqun alee وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول تهجت أيون عائشة يجتهد كججبات يجتهد كججبات تهي في رمضان باتي رمضان كيس نججبات إبادتي ما لا يجتهد وان إن ججبان في غيره باتي برو كيس وان إن ججبان رمضان كيست ججباتايا وان باتي برو كيس ججباتي إن جن رمضان كيس سر ججباتي نشاطا إبادا قرايا رواية إمامني البان ضعيف جامعي كيست جري كيست تبيهك تإن شعب كيست وديس أبي سعيد الرّ سيد الشهور شهر رمضان جتشوتو جرا سيد الشهور شهلن جي أولي جاء رمضاني سيني جاء رمضان جتشو جرا قرو حديثك ضعيفة رسول دوبة يجتهد نججبات في رمضان رمضان كيست رب ججبات ما لا يجتهد وان ججبانه في غيره باتي برو كيس وان إبادة تججبان تججباتايا وفي العشر الأواخر كورنيان الأواخر بودا كيست منه رمضان الراكتات اللي كورنيان سنون ججبات كيست ما لا يجتهد وان ججبان في غيره دقدم أتشدر دبرت كيست وان ججبان كورنيان بودا رمضان تججباتايا kurnyan boodaata ramadaanaa san waan kurnyan lamaan achi dura dabre keeysatti in jajjabaanne jajjabaate halkan cufa osoo hin rafne ibaadan jiraachisaa bula kurnyan maaj'ii tana rasuulli kennaya rawaahu muslim وعنها قالت قلت يا رسول الله يا إرجما ربي جد جت أيون عائشان أرأيت منا أديس رسول ربنا أديسي in calimtu yoo aniintun beeke in calimtu yoo beeke ayyu kamii leylatin halkanitu leylatulqadri halkan darajaa qabu jechuu yoo beeke ayyu leylatin kamii halkanitu leylatulqadri halkan darajaa qabu jechuu yoo beeke maa aquulu fiihaa mee maal keeysa jedhanaa odeysi halkan san keeysa maal jedhee rabbi kadhadhanaa odeysi jetteen rasuulan قال رسول أك جديني قولي جدي اللهم يا الله إنك أتين كن عفو إر دبرادا تحب نجالتا العفو إرنا ما دبرو جالتا فاعف عني ناف إر دبر دليتي شبوتي جني أك كنان كنو واني تنان كرأو فاعف عني ناف إر كتي naaf irra dabre eybiitiyya ta'an duraan dalage mara jedhii kanaan kadhadhu jedheen kan leeylatul qadrii ni beekan jechuu nama barsiisa hadiisichi laal in beekam in beekamu hin jenneen rasuulli halkan sun in alimtu jette laal yoo beeke ayyu leeylatin kamii halkanitu leeylatul qadrii yoo beeke idaani beekan halkan san alaamaa qabdi jechuu halkan sani qilleensi isii faanti in oowwus in qabbanaa'us jedhan rooba faatu halkan san rooba jedhan sareen faanti halkan san keeysa in duttu jedhan waan akkana jira ganama san salaata subi'ii yoo aduun biiftuun baatu aduun hagoogii wahiin qabdu nuura bareeda qabdu baati jedhan waan akkanaatiin beekan jechatu jira رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح صحيح جامع كيست صحيح جرب من علامات ليلة القدر أنها معتدلة والشمس أد تطلع نبات سبيحتها لا جنم يسي كيس بيضاء أدي تاتي باتية وليس لا كبير الشعاع شارر هدون قب شارر هدون قبدويا نانا هدوها إن قبدو وفائدة ذلك معرفة يومها duuba guyyaan isillee ni beekama halkan isillee ni beekama itti haja baatanii jechuun barsiifti baabdi tuniya duuba baabdi darajaa leeylatul qadrii himtu asitti xumuramte